Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. Ni saa kumi n'imwe n'igice z'igitondo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, ubu ijwi ry'Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse neza aho muri hose, ni Edirwe mubasuhuza. Dutangire ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
mwaramutse di mwaramutse inshuti mwumvirizi radiyo ijwi ry'amerika aloyizi bigirimana kuri mikoro ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya rimesha ko rishobora guhagarika imfashanyo ryaha leta y'u Burundi nk'uko amakuru ava mu badiplomate b'ubumwe bwa burayi yamenyesheje itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp abivuga ngo iyo mfashanyo igiye guhagarikwa kubera ivya demokarasi n'agateka ka muntu bitubahirijwe mu burundi inama y'abashikiranganje mirongo ibiri n'umunani bumwe bwa buraya b'imigenderanire n'amakungu igiye gukorana ku munsi wa mbere uza niyo izokwemeza urwandiko rusigura ingene ibiganiro hagati y'uburayi na leta y'u Burundi ku bijyanye n'agateka ka muntu ataco byavuyemo inyuma yaho niho hazocafatwa ingingo ku burundi muri zo harimo guhagarika imfashanyo ubumwe bwa buraya bwaha uburundi nk'uko bimenyeshwa n'umudiplomate wo mu muryango umwe bwa burayi Ishiramwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR rimesha ko ritewe umutima uhagaze n'ibiherutse gushikirizwa n'u Rwanda ku bijyanye n'impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu. Leta y'u Rwanda yashikirije ejo ku munsi wa gatanu ko yifuza ko impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu zimurirwa mu bindi bihugu. HCR imenyesha ko ivyo vyashikirijwe n'u Rwanda bigiye guhungabanya umugambi u Rwanda rwari rwihaye wo gukingira impunzi. Ibiro vya HCR mu Rwanda vyamenyesheje ko abategetsi ba ONU babonanye n'abategetsi b'u Rwanda ejo ku munsi wa gatanu u Rwanda rwashikirije HCR ko rubandanya gukingira impunzi kandi ko rutagiye kuzirukana ku nguvu vuba bwangu HCR risaba u Rwanda gutanga ibisobanuro ku mugaragaro mu bihe vya vuba kandi rwishure ku bibazo vyavutse bivanye n'ivyo rwashikirije kuri iyo ngingo Amakuru kuri Kenya icegera cy'umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto yaratsinze urubanza muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha yagirizwa n'iyo sentare ivyaha byo mu ntambara mu bwicanyi bwakozwe inyuma y'amatora muri Kenya abacamanza b'iyo sentare bashikirije ejo ku munsi wa gatanu ko ivyabona vyahawe igifukamunwa canke ko boba baratewe ubwoba kugira bave muri izo manza ni nako vyabaye ku rubanza rwa perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta muri iyo sentare mpanavyaha mpuzamakungu aho urubanza rwahagaritswe mu mwaka uheze inyuma yaho ivyabona vyisubiye ko kuvyagirije vyari vyashikirije amashirahamwe mpuzamakungu ajejwe gufasha ari mu ari mu myiteguro yo kugarukira ku bantu baharurwa mu miliyoni bo mu bihugu vyo mu karere ka Afrika yo mu bumanuko ahibonekeje ubushuhe mu myaka irangiye ayo mashirahamwe menyesha ko ibihe bibi vyatewe na El Nino vya vyumishije ibiterwa mu gice kinini ca Zimbabwe Malawi, Zambia, Afrika y'Epfo, Mozambique, Botswana na Madagascar. Ishiramwe mpuzamakungu rimenyesha ko abantu bashika miliyoni cumi na zine mu karere ko muri Afrika y'Amajepfo babayeho batazi ico bazofungura ku munsi ukurikira. Abashika miliyoni zibiri n'igice nibo bakeneye imfashanyo zihuta. Amakuru kuri Siriya naho perezida wa Siriya Bashar Assad yamenyesheje ko abasirikare biwe bafise umugambi wo kongera kwigarurira igihugu cyose. Iryo tangazo ya, ya, yashikirijwe ejo ku munsi wa gatanu ryarateye amakenga. Abandi bari kumwe bari kumwe mu nzira yo gutorera inyishu intambara biciye mu biganiro intambara iri mu gukwiza imyaka itanu ibice bigacika muri ibyo bihugu
turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isaa kumi n'ebyiri ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu burundi
kira kira kira kira igira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije rwaruka namwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vy'ijwi rya amerika ukudakoresha neza umusegetera urimwo umuti wica imibu itera ingwara ya malariya kurahanze imiryango bivuye ku mvo zinyuranye ishami rya oni ryitaho amagara y'abantu ku isi oms rimenyesha ko ibice birenga mirongo umunani ku ijana vy'imiryango bidafise ubumenyi bukwiye bwo kuyikoresha mu ngo iyindi mvo ni ubujyamu bw'abantu butaborohereza kuyibambamwo hamwe no kwirengagiza akamaro kawo nk'uko ishami rya oni ryitaho amagara y'abantu ku isi oms ryabishize ahabona mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane vyongeye gushika uno musi haracibonekeza umuco w'abanyagihugu uterekwa na gato ikoreshwa ry'imisegetera oms ibandanya yerekana mu cigwa cayo co mu bihumbi bibiri na cumi na kane ko ibice cumi n'indwi z'imiryango bayirengangiza n'ibigirankana ariko rero ingingo zimwe zimwe zirashobora gutuma abantu bijukira gukoresha umusegetera akarorero mu gihugu ca kongo iharanira demokarasi itangwa ry'umusegetera ku bakenyezi bibungenze imbere n'inyuma yo kwibaruka kwatumye ibice mirongo itandatu kw'ijana bajyama bawipfutse ingingo mwene izo zunganiwe no gutanga imisegetera ku bandi bantu bashitse ku mavuriro bakanayibasanza mu mihana iwabo nk'uko icegeranyo c'ubushikiranganji bwa bw'amagara y'abantu caho mu gihugu kibanye ca kongo cabishize ahabona mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu tumenyeshe ko abana bakiri bato bahitanwa n'ingwara ya malariya ku rugero runini aha ni mu gihe umwana umwe apfa ahitanywe n'iyo ngwara uko amasegonda mirongo itatu aheze ku isi nk'uko ishirahamwe oms ribimenyesha naho biri uko ivyigwa vyarerekanye ko ikoreshwa ry'umusegetera rifasha mu gukingira ingwara ya malariya isinzi ry'abantu amashami ya oni nka oms na unicef atanga akarorero ko ibice mirongo ibiri ku ijana vy'abana bafise munsi y'imyaka itanu barokora ubuzima mu kudafatwa n'ingwara ya malariya uko umwaka utashe nk'uko muvyumva mu kiganiro kira cuno musi turabira hamwe ibijanye n'ingorane zo kudakoresha neza umusegetera wica imibu kuri mikoro muri kumwe na jewe alain ive irankunda kaze mu kiganiro cyacu ari naco rwanyu kira mu gutangura ikiganiro cyacu nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye rwo muri komine ndava y'intara ya mwaro kuri mikoro y'ijwi ry'amerika rutubwira inyifato ibereye yo kwirinda gukoresha imisegetera irimwo umuti wica imibu ico itagenewe ruganira na mugenzanje kaisa liliane inamahoro nk'iyo tuburoswa kwirinda kubakisha hari ukuntu bakunda kubakisha ibintu by'inkoko twakubaka inzitiramibu ku bitanda by'abana ndetse n'aho abakuze barara twakoresha mu kurwanya malariya mu kubamba bareka kuwukoresha nko mu kuyora ibyatsi n'ibindi abajejwe amagara y'abantu bogwiza impanuro ku bantu bahaye iyo misegetera
bakazaraba ko iyo misegetera batanze bayikoresheje icyo yategereza abo bagurisha kugira baje kunywa umunanasi twabahanura ko bawukoresha impanuro abaganga babahaye mu kuwumanika hejuru y'aho baryama ukawushyira hanze umwanya mutoya hama ukawinjiza hanyuma ukawubamba ku gitanda ufise uduti hirya no hino kugira ngo uze gukinga imibu itera malariya
mu burundi ibice mirongo icenda n'indwi n'ivy'icumi umunani kw'ijana vy'imiryango nivyo vyaronkejwe umusegetera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ivyo bikaba vyagabanije ibitigiri vy'abahitanwa n'ingwara ya malariya gushika ku bice mirongo indwi na bitanu kw'ijana nk'uko icegeranyo cakozwe n'umugambi wa leta ujejwe kurwanya ingwara ya malariya mu burundi pen lp co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kivyemeza naho igitigiri c'imisegetera yatanzwe mu banyagihugu ari kinini haracariho imwe mu miryango idahuta iyikoresha ivyo biba kandi baba bahawe inyigisho zikwiye z'ukuntu ukoreshwa n'akamaro kawo ku rugero rushimishije nk'uko inkuru dukura mu gisata penrp cishinze kurwanya ingwara ya malariya mu burundi zivyemeza ukutamenya kuri mu banyagihugu yaba abaciye ku ntebe y'ishure canke abatayiciyeko gutuma bafata minenegwe ukwirinda ingwara ya malariya bakoresheje kwifuka umusegetera duha kanya mugenzanje haisa liliane inamahoro adushikiriza inkuru yadutohoreje mu ntara ya mwaro ku bijanye n'ingorane zo gukoresha umusegetera urimwo umuti wica imibu
ku ivuriro ritoya ry'ifota hari indembe za malariya nyinshi malariya iranyishe nashyitse ngaha n'ubu sindaronka n'umuti uva mu gitondo nguma njugumi uyu ni umwe mu bagwayi yaje ku nderuzo atararonka uburyamo bwo mu bitaro iyo ngerekana ry'abagwayi ba malariya ryunyura ubushobozi buke bw'abaganga mu kwakira abagwayi uko ibintu biri malariya ishobora gufata abo mu muryango bose nshitse mu bitaro vyahifota nasanze umugore n'umugabo bose bayigwaye naje nyiri ngwaye malariya n'umudamu ari mu bitaro
muri rusangi ibitigiri vy'abantu bagwaye malariya vyariyongereye inshuro zitatu ku ndwi mu mezi abiri aheze mu ntara ya mwaro ahanini biva ko turi mu gihe c'imvura nyinshi hamwe no kudakoresha umusegetera neza nk'uko muganga nikola nitunga arongoye intara y'ubuvuzi ya mwaro abitwiganira ku kabanka ko abanyagihugu twayaze bariyemerera ko bayitunze hejuru y'uburiri bwabo ariko batayifuka vyongeye kandi abanyagihugu bamwe bamwe ntibayikoresha ico yagenewe aha twovuga nk'abayisoromeramwo imboga hamwe n'icayi nk'uko alphonse nduwimana umwe mu banyagihugu twayaze wo muri komine ndava avyemeza insiguro zo kutawifuka kuri bamwe ni ukwiyumvira ko umuti uri mu musegetera udakwiye asitere buhome umuremesha kiyago ku musozi bugera muri komine ndava arabitwiganira batubwira yuko imisegetera batanze yarimwo umuti muke hari aho bagenda batubwira yuko ngo iyo misegetera bayimanuye ngo kubera yuko ngo atamuturimo uko ivuza batevye abagwayi ba malariya ni imwe mu mvu z'abahasiga ubuzima muganga niyo ngabo claude avura ku bitaro bikuru vy'ifota avuga ko hariho abagwayi baza bamaze gusinzikazwa n'ikama ry'amaraso abanyagihugu bateba kwivuza bibaza ko ari bintazi nk'uko bivugwa na hakizimana serafina umuremesha kiyago wo ku mutumba arango ukutamenya ko imiti imwe ya malariya nka artesunate itangwa ku buntu biratuma hariho abagerageza kwivurira imuhira ku gutinya gusabwa amahera menshi kwa muganga ivyo bigatuma bamwe bamwe bashaka gusangira umuti nk'uko vyibonekeje mu kibumbu umviriza icegera c'urongoye ivuriro ritoya rya kibumbu umuforoma sinaha ivone hari nk'igihe usanga afise nk'umwana muhira akabona afashwe nka wa wundi ugaca usanga barawusangiye gica kiba ikibazo kuko urumva iminsi yabwirizwa gufata uwo muti si yaheza ngo ayifate ingeso yo kunywa inzoga zitemewe n'amategeko n'indi ntandaro ituma malariya igwirirana amakuru dukura mu banyagihugu avuga ko akaboregwe gatuma abagabo bamwe bamwe batemera kuryama mu musegetera ugwitwazo ni uko ubashuhisha canke ngo vyobagora kwivuna batewe n'abasuma vyongeye ubukene buratuma abagabo batanga umusegetera nk'ingwati ku badandaza inzoga za kanyanga hamwe n'iy'umunanasi nk'uko vyidogegwa na julienne nduwayo umukenyezi aba ku mutumba arango ariko rero abajejwe intwaro barasesa izo nzoga mu gihe bamenya aho zaganiwe nk'uko buramatari w'intara ya mwaro jean marie nyakaregwa abimenyesha iruhande y'ivyo kandi inyigisho zo kugwanya malariya zarongerejwe nk'uko muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya mwaro nikola nitunga avyemeza ukugwanya ibidengeri vy'amazi iruhande y'imihana ni imwe mu nyigisho abanyagihugu bahabwa umviriza muganga nikola nitunga arongoye intara y'ubuvuzi ya mwaro turavye muri ino gihe imvura ikigwa ari nyinshi cyane ushobora kwaduka ibidengeri ha- impande y'inzu hanyuma bikaca bifatana n'uko hariho bimaze kugaragara yuko hariho abadakoresha neza imisegetera canke no mu manama yigwa n'abaremesha kiyago turahimiriza ingene umusegetera ukoresha ari umunye n'urugo akamenya ko nk'abana bataba barakura yuko ari waja umusegetera kuwubamba hejuru y'igitanda abarongoye amavuriro basaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza sida kwama bitwararitse kubaronsa imiti ya malariya ivyo babisaba bafatiye ku makenga y'uko hashobora kuba ikena ry'imiti bivuye kwiyongerekana ry'abagwayi kuri ayo makenga urongoye intara y'ubuvuzi ya mwaro avuga ko imiti igenewe kuja ku mavuriro ubu yongerejwe amakuru dukura ku ivuriro ritoya rya fota ni uko bafasha bantahonikora basaba kuronswa imiti ku ideni kuri iyo ngorane muganga arongoye iyo ntara y'ubuvuzi avuga ko udukarata tw'umurimyi twongerejwe kugira twunganire abagwayi ku rwego rw'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida baratewe umutima uhagaze n'igwirirana ry'ibitigiri vy'abagwaye malariya umushikiranganji josiane nije imbere asaba abo mu buvuzi kuja gupima no kuvura abanyagihugu mu mihana iwabo na cane cane abari kure y'amavuriro kukaba nkako abagwaye malariya baza kwivuza batevye baragira ingorane z'ikama ry'amaraso hamwe n'ingorane z'amafyigo nk'uko bivugwa na muganga niyo ngabo jean claude wo ku bitaro bikuru vy'ifota haraba n'imfu zivuye kuri malariya nyene malariya iraheza igafata nk'igihimba c'amafyigo ku bantu bakuze kiraheza kikabahitana igitera urupfu ku bana kenshi biterwa n'uko baza basinzikaye kubera kubura amaraso ugasanga bava nka kure y'ibitaro tumenyeshe ko isekeza ry'itangwa ry'imisegetera irimwo umuti wica imibu riheruka kuba mu kwezi kwa ruheshi umwaka wa bibiri na cumi na kane mu ntara zose z'igihugu co kimwe no mu ntara ya mwaro
amahimiriza atavana ko arashobora gufasha abanyagihugu kurengera amabwire mabi bumva ku kamaro k'umusegetera mu gihugu ca senegal abavyeyi bahora batinya kuryamika abana mu musegetera barawijukiye ku bice birenga mirongo umunani ku ijana mu mwaka uheze nk'uko tubisanga mu cegeranyo c'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwo muri ico gihugu ivyo bikaba vyavuye ku bagenduzi bitanze na ntaryo mu kuja gusuzuma mu mihana y'abantu ko barara mu misegetera yica imibu tumenyeshe ko leta y'u Burundi yafashe ingingo yo gutanga ku buntu imiti yo ku rugero rwa mbere yo kuvura malariya ku mavuriro yose yegukira leta kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingorane zo gukoresha umusegetera tega amatwi ikiyago twagiriraniye n'urongoye intara y'ubuvuzi ya mwaro muganga nikola nitunga aganira na mugenzanje hayisa liliane inamahoro ego buramatari jean marie nyakaregwa ndabaramukije mwiriwe neza abafashwe bagurishije canke bagwatirije iyo misegetera hariho ibihano bitegekanijwe kuri bo mu bisanzwe nta bihano bihari byo bagwatiriza imisegetera muri ubwo bubare badandazamwo iyo minanasi ni bano bisanzwe bifata abadandaza iminanasi mu bisanzwe ntimwumva none ko uko kudahana abo bagwatiriza iyo misegetera ko ariyo ntambamye ituma malariya yoba icigwirirana ubonye muri ino ntara ya mwaro iyo dufashe abo badandaza izo nzoga zitemewe n'amategeko ntibatubwira abayizanye ico gituma rero umuntu utafashe ntushobora kumuhana neza na neza ni yahe mikenyero muri ko murakoresha ubonye muri kino gihe eh, kugira mutuze iyo ngeso kudakoresha neza umusegetera ico wagenewe dufatanije n'abajejwe ubuvuzi mu ntara turagerageza tukegera bene igihugu tukabahimiriza kugira ngo bashobore kugira isuku mu ngo zabo hanyuma no kugira ngo bakoreshe umusegetera nk'uko bategerezwa kugira umusegetera usanzwe urimwo na wa muti none ubukene bwugarije abo murongoye ubwo si bwo butuma baca bagwatiriza iyo misegetera kugira bashobore kwivuna akanyota nakageso nyene kabi kakaboregwe kadutse kuko si ibyo byonyine kuko haradutsemwo n'iyindi ngeso yindi nyene yo guca baharika cyangwa gucikiza nayo kugira ngo ubukene tubutuze mu ntara ubu turabahimiriza ko ba- baguma bakora ibikorwa by'iterambere nk'ubu tugira n'imana hariho ibarabara rndizwit rikorera kogwa baratubariye yuko rizogira icyo rifashije mu iterambere ry'intara ku mavuriro twashoboye kugendera baratubwiye yuko eh, kubera icyo kibazo nyine c'ubukene hariho imiryango usanga bagwaye ari nka babiri canke batatu baca bahitamo gusangira uwo muti wa malariya kuko bidakunze ko bi- bashobora kugura uwundi mbega nk'ivyo mwebwe mubivuga kwiki eh, nk'uwujejwe intwaro icyo kibazo ivyonze byo ni uko hariho twa dukarata bahora baha abantu aho rikora kugira bashobore kugira ngo bashikire ababungabunga amagara yabo bitagoranye buramatari jean marie nyakaregwa ndabashimiye ndabashimiye nanjye kubona mwashoboye kugendera intara yacu no hanyuma muragaruka murakoze cyane
arakoze hayisa liliane inamahoro kuri ayo majwi n'ico kiyagwa dushikirije tumira amate gato mukumviriza akaririmbo kaduhanura kuryama mu musegetera urimwo umuti wica imibu twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya amerika mu gace mbaza ndakwishura kuno munsi ari nako kagira gakurikire muganga anita munyana agira yishure yongera atange umuco ku bibazo bijanye n'ingorane zo gukoresha umusegetera urimo umuti wica imibu utera ingwara ya malariya mbaza ndakwishura
ni ryari twomenya ko umuti waheze mu musegetera umuti wagenewe umusegetera uko bawukoze uragenewe kumara imyaka itatu hama muri iyo myaka itatu mu bisanzwe umusegetera uracafura kuntu bawumesa utuma ujya muti ugenda urahera gukoresha omo tuma ujya muti uhera n'ingona n'ingoga ariko ukoresheje ifuranguwo ukawanikira ahantu hari agatutu umuti uragumamo gushika ico kiringo bivanye n'ukuntu wawukoresheje nabi mu mwaka canke mu myaka ibiri umuti uba waheze mbaza ndakwishura
muganga ndashaka kumenya ikiringo umusegetera umara kugira busubize n'ubundi ikiringo c'umusegetera iyo wakoreshejwe neza ni imyaka itatu ariko iyo wononekaye ugatabuka cane hamwe bishobora gutuma imibu yinjiramwo birumvikana yuko bikwiye ko uwusubiriza n'ingona n'ingoga mbaza ndakwishura
muganga nashaka kubaza igituma umuntu yifutse umusegetera rimwe na rimwe umubaba mu musegetera bashiramo umuti kugira wirukane imibu ntuwegere uwo musegetera imibiri y'abantu murazi ko itandukanye ugasanga ugukoze ko urafurutiwe bivuwe nuko ujya muti ukoreshwa kugira wirukane utabonana n'umubiri wawe rero ngaha ucuraba mu kuwupfuka igitanda ukawugira ku buryo utagukorako ukawusasira neza kandi bigenze ukobonye nta ngorane ugira ahubwo uragukingira kugira ntiwandure indwara ya malariya mbaza ndakwishura
muganga nagomba kubaza umusegetera mu gihe ucafuye bawumeshe yuko umuti ushobora guhera umuti ntuhera kuko urashobora kuwumesa n'inshuro mirongo ibiri ariko ukuntu uwumesa hama n'ukuntu uwanikira nibyo bituma uwo muti uhera n'ingona n'ingoga kenshi na kenshi rero iyo batanze ijya mitsegetera baraza bakabatekerera impanuro y'ukuntu bawukoresha y'ukuntu bawumesa n'ukuntu wovyifatamwo iyo umuti uri kurahera
gwaruka ntimurambigwe n'ubunyene muganga anita munyana arabandanya abaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
muganga ndashaka kubaza igituma umubu w'ingore utera malariya umubu w'ingabo ntujyana na gatoya uwujyana ni umubu ngore niwo utera ubumara butera ingwara malariya niwo wongera ukabika amaraso canke amagi yuzuyemwo ubwo bumara mbaza ndakwishura
muganga nagomba mbaze gituma bavuga ko malaria ifata abana n'abakenyezi bibungenze iyo migwi ibiri irakarirwa cane gose n'ingwara ya malaria umugore yibungenze bavuga yuko afise amagara make bakarigwa n'utugwara dutandukanye harimwo na malaria hama abana kubera iki abana murazi ko umubiri wabo uri kuriyubaka abo nyene bakarigwa cane mbaza ndakwishura
ko bavuga ko malaria yo yica abantu benshi ku isi vyoba ari vyo ego cane baravuga ko mirongo ine kw'ijana y'abantu baba ku isi yose bageramiwe n'ingwara ya malaria kandi miliyoni amajana atanu z'abantu basindikazwa n'ingwara ya malaria cane
ikiganiro ni kira cijwi rya amerika n'ubunyere muganga anita munyana arashishikara kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
iyo umubu uriye umuntu agwaye umugera wa sida nanjye ugaca usuburukanza ko kandi nanjye ndashobora kuhandura sida muri uwo mwanya nyene oya na gato ntimugire ingorane nta mubu wandukiza ingwara ya sida
harakoze muganga anita munyana kuri izo nyisho y'urwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo kaduhanura kuryama mu musegetera duhe ijambo abanywanyi bacu uwa mbere atashatse kwivuga izina afise imyaka mirongo itatu avuga ko ari buyengero akabaza igituma bihora bishika akisoba ko aryamye kandi atanzoga aba yanyoye muganga anita munyana duhera inyishu uyu munywanyi ahubwo icyo ukwiye gutahura ntusoba kubera ngo wanyoye inzoga oya usoba kuko ni ingwara ugendana kuko ku myaka mirongo itatu ucisoba ko mu gitanda biba ari ingwara umwana arengeje imyaka itatu agisoba mu gitanda abavyeyi bakwiye bwa mbere kugira inguvu kugira bamufashe ntaheze ngo abisazemwo musano nta mwana arenze imyaka itatu acisoba ko mu gitanda ico no guhanura nuko abaganga ukabiba yagira kuko hari imiti bashobora kuguha ishobora kugufasha iyo miti rero igasaba nuko umuntu yo gukurikirana hafi na hafi barabe yuko vy'ukuri kirakora nk'uko bigenewe
uyundi atashimye kwivuga izina arabaza nimba hoba hari ingaruka zo gukoresha agakingirizo mu gihe cyo kurangura amabanga y'abubatse muganga anita munyana ishura n'uyu munywanyi nta ngaruka mbi zihari zo gukoresha agakingirizo agakingirizo karafasha mu buryo butandukanye kutagwara za ngwara zica mu bihimba vy'irondoka canke gutera imbanyi utari wabishize mu migambi
turashimiye abanywanyi bacu bose nabo bose batwandikiye tudashoboye kwishura uyu munsi nk'uko musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho urwaruka rutanga insiguro ku myibutse ya basokuru uno munsi uvuga uti ihorihori rihonya umuryango bikubwiye iki ihorihori ihonya umuryango ni ukuvuga ngo ntihagire umuntu n'umwe agukoreye ikosa ntiwitwaze ngo ngira ndamuhanishe cyangwa ngo ndamuhane gerageza rero twishyuramo kurekuriranira bikubwiye iki
tugerageje kuraba iki gihe nk'umuntu agukoreye nabi hanyuma nawe ugaca umwishyura inabi ni ukuvuga yuko ari ya horihori ihonye umuryango byaba byiza yuko akugiriye nabi nawe uca umwishyura nk'ineza bikubwiye iki
ni ukuvuga nk'umuntu ahugiriye inabi hama nawe ukamugirira inabi ni ukuvuga bose bagiye baragiranira ashobora gusanga nk'umuryango wose waheze kubera umwe umwe yihoye uwo uwundi akihora uwundi uwundi akihora uwundi ugasanga bose barashobora no gupfa bose kubera rya horo ryavuye ku muntu umwe gusa ku byo nibaza yuko nk'umuntu akugiriye nk'inabi wewe woca nawe umugira neza umusubije inabi nawe woba ugiye kumera kwa kuntu nyene yamera arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye ku bijanye n'ingorane zo gukoresha umusegetera urimwo umuti wica imibu itera ingwara ya malariya nshimiye hayisa liliane inamahoro yafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma diane ndonse yari akirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi voa arobase gmail akaburungu com canke mutwakure kuri mirongo itandatu n'umunani amajana atatu na cumi n'icenda ijana na mirongo itanu n'imwe canke kuri mirongo indwi na gatanu amajana icenda na kane amajana icenda na mirongo indwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na jewe alain ive irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi batugejejeho ikiganiro kira tubararike ko mu kanya muza gukurikira ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha
baramutse neza dususuruke nk'uko mubizi mu burundi umwuka wa politiki ntumeze neza umuti ni uwuhe maniraruta martin uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya mani martin